hello my correct people. i don't carry another gist come for una concerning oloritobi and oni of ife palace my people. welcome to bc tv if now today be di first time you come across my channel Don't forget to hit on the subscribe button the notification bell so that anytime we carry gist dey come and go dey see and for those when they go they come god go they bless you i they talk about royal home nigeria celebrity so e get gist wen i carry come for una dey say oloritobi oh, they no exclude am that is she is not excluded They no comot am for people when they go serve and pray fast. you understand everything wen see say make dem do they add that joiner. They add that joiner because of the problem when he did for palace so my correct people, i no go waste time make i enta wetin carry us come here right now god will bless you now. according to the gist when we hear for internet say only if i call im wives im wives dem all of dem e come tell dem say right now say if dem want to go anywhere say dem wan call am may if e get time he go follow dem go e say but following you pipo to dat place no mean say you understand he no go get chance to do e whole tin wen e dey do so e dey let dem dey know say make dem no go dey carry am. The way when they carry and put for head i see Olori olorirunke olorirunke uh, eh, sorry guy talk tope olori talk tope no dey carry kabiyesi for head o olori talk tope They do her old things you understand anywhere when kabiyesi send I e go go e no dey wait they cry they you know like olori Toby philip as olori uh, eh, tobi philip olori maria olori maria no they like olori mary they always they like to deal with caviarcy I still remember the gist when i give una the way when caviarcy take um caviarcy <laughs> take abandon her. caviarcy dodge am come run leave am comot for the one party when they go like this, but they don't go togeda o oh. eh, Mary and go with caviarcy sisters Then caviarcy come by himself and caviarcy was with his girlfriend so wen kabiyesi see mariam kabiyesi gonna discharge so later on Kabi and eh, mariam come begin look for kabiyesi for everywhere <laughs> ah they just show us the video i laugh that day i don't feel laugh anyway na im husband is supposed to look for her. so guys make we enter with the us come my people, i hear for social media allege say olori uh, say our kabiyesi say e don build uh, olori new olori's quarters i don dey hear am for a very long time you understand you know sometimes if you hear some things you no go just fit me i no dey do that one again say i go just come dey debunk no no no no because e get one debunk when i debunk at the end of the day i come find out say kabiyesi true true go find queen naomi for abuja you understand i was shocked so now make me no dey debunk again so whatever i hear if i like the gist i fit talk him. I'll put a ledge because not me hear by myself so if i just say i no like the gist i no go talk about am you understand so now what did dey happen with that one They say is right now as me una they talk, e he don't tell them say olori quarter say e compulsory say all of dem go begin go olori quarters because e don build am finish and olori quarter is very very beautiful e say because of say na dem e build am for e purposely build am e no be no build am say make dem abandon the quarters for there say right now na that one be the next um, um, motive now the next step now wey dem go take say all of dem get to go to olori quarters yes my pipo so my correct pipo dem say kabiyesi come gather dem say as dem go move go there say olori tobi philip say becos di children too small e tell kabiyesi say make kabiyesi no she herself no go go becos of say di children too small to go there but why di children go too small no be house na house na shey na bush He say so that kabiyesi go dey look e go dey come around the kids the babies every time any that is he no go dey hard am to come olori's quarters so that he go remain for palace even for palace the olori quarters he he far na you understand according to the gist wey we hear olori quarters dey very very far e no dey close to caviarcy there my people my correct pipo dem say wen kabiyesi tell dem say right now dem go begin go di quarters say anybody wen e no go there e say e go divorce di person straight my correct pipo you no go believe wetin happen dem say olori mariam di kind bad eye when olori mariam take look as tobi philip dey say dey ask kabiyesi say whether she him whether she dey included when e go go because the pikin say e too small dem say na so olori mariam use one kind bad eye take look her like this. eh say everything oni of ife just catch olori mariam ah, as e dey use one kind bad eye dey look tobi philip di tin shock talize everybody. my correct people, dem say when oni of ife don give dem guideline finish say make all of them begin dey find way to comot for palace you understand make dem go the quarters wey he e build for them. so olori tobi come dey ask say whether im dey included olori mariam come use bad eye look and say why you no go dey included den kabiyesi come talk say yes everybody say everybody go comot una go comot for palace una go dey everybody dey included the whole oloris you understand so whether you newly born o uh, according to olori tobi say he just newly born pikin why he go begin carry pikin the waka up and down like say no be quarters na motor na be kabiyesi don ask am say no be motor na leg you want use if not to park oloris uh, all these servants dey there if not to arrange house people dey there wey go arrange them so you no need to dey you no need to uh, start to make trouble because of say na i know say oloritobi sabi make trouble according to the gist wey we hear say you wan come begin make trouble because of say see say make you una come pack comot now my correct people, dem say see e no dey pleased with uh tobi philip character so e dey compare herself like say <clears throat> say every time she go dey compare herself like queen naomi Queen say she beautiful queen naomi dey beautiful queen naomi dey tall she dey tall and so on and so forth say she dey always dey compare herself say like queen naomi you know na im make her anytime wen dem dey talk something she go dey say shey she no fine she fine even she one day dem say she even say she fine past queen naomi you understand say is come vex well well say they, we they talk something Where they gonna e make queen naomi matter issue Where they e bring queen naomi issue into waiting we dey discuss When you know say olori tobi philip eh make i tell una the truth e not like queen naomi <sniffs> no no no no e not like am i don't remember that time when they dey date kabiyesi wey be say his sister Kabi, um, olori sister um, queen naomi sister dead with her seriously no be small dealing with her o e show am shege well well for palace because he come catch am say he dey gossip am na im make am show am shege so my correct people, abeg leave una comment and share this video thank you god bless you